ari hano icyo gipapuro wikwirirwa ukimpa tuzabanze tujye kubaza reka tubanze tubitangaze mwarimu uhagaze ahangaha mushaka kwinjira murashaka kwinjira murasura inyubako se mwigeze mubimenyesha ubu se murakimpafuka n'ubu reka nkubwire ntacyo mpfa nawe urubanza ruri mu kwa gatandatu mutegereze ukwa gatandatu muzaba mwaragiye jya watu ukazaba mpari mu izina rya yesu urazi icyo gipapuro mwazindutse n'igitero ba bagore mwari kumwe na ba bana cya gitero cyose bagiye he ko nabonaga muri isoko n'amaduka muhagaze imbere y'urugo rwanjye neza neza nta nubwo mwari mwegereye aho mushaka mwari mwegereye urupangu rwanjye se twonanse ko batari gukingura mukanyizirana nabimenya gute nabimenya gute we muntu w'imana niba utanabiga ndakurenganya ariko wari ushatse se kwinjiramo icyo gipapuro rero kijyana madamu rwigara uwo muntu uvuga ko ashinzwe kugurisha inzu yawe wamumpa gato tukavugana reka mubahe monsieur wisiye bwana wisiye akira uwo muvugana ni ku ijwi rya amerika babahamagaye niba muzi ko nta kibazo mufitanye n'itangazamakuru kandi rikorera mu mucyo mufite ikibazo cy'umwavuganye nabo mukababwira ukuntu ibyo mukora biri mu mucyo ni ikihe kibazo mufite araguhamagara ku yawe se arayizi ubu ngubu urabona yewe si ye ndayizi ko aribo banterefonnye bari ku ijwi rya amerika wisiye ni venuste nshimiyimana hano ku ijwi rya amerika amakuru yanyu ni meza none mbwira ni iki kibagenza icyatugenzaga ni ukugira ngo badufungurire inyubako ndimo kugurisha mu cyamunara yego
ni inyubako nahaweho pamiti tuseri na rdp noneho ejo twari twavuganye kuri telefone mubwira ko dushaka kugira ngo abantu bashaka kugura bahasura bagakingura ingufuri ikinze kuri porotayi twari twavuganye kuri telefone yego ni muri urwo rwego twari tuje tumusaba yuko yadukingurira dusanga hari abazamu dusaba ko badukingurira arababuza turabyihorera tuzakurikiza izindi porosedire turebe uko byagenda
bigenda gute iyo hari inzu igomba kugurishwa ninde ugira imfunguzo isurwa ite kandi ryari ni ukuvuga ngo inyubako iyo iri mu cyamunara yego
inyubako iyo iri mu cyamunara iba igomba gusurwa kugira ngo uzanabidinga muri sisiteme azaba azi icyo agura icyo ari cyo ni muri urwo rwego rero twari tuje n'ababakiriya baba bashaka kubidinga kuko ubu turi ku cyamunara cya gatatu kugira ngo barebe ngo ese inyubako turimo kugura imeze iti ni icyo cyonyine kubera iki mushaka kuyigurisha mbere y'uko urukiko rwemeza uko bigomba kugenda aho fete ngewe ntabwo ndimo kurangiza icyemezo cy'urukiko wenda aho niho nasobanura neza yego ni ukuvuga ngo ngewe ni risiva ushinzwe kugurisha ingwate ni ukuvuga ngo apuwentedi risiva nyihabwa na rdb iyo rdb rero iguhaye pamiti duseri y'umutungo runaka uporosesinga kuwugurisha ntabwo menya ngo hari imanza izi n'izi ntabwo izo manza twe tuba twaraziburanye imanza ziba zireba abaziburana ubundi ibindi byose tuba turi apuwentedi n'umwanditsi mukuru wo muri rdb ushinzwe kwandika ingwate uramutse uyigurishije wowe nka wisiye ndubaha amategeko ukoresha uhabwa na rdb uramutse uyigurishije ejo urukiko rukemeza ko utagombaga kuyigurisha iyo nzu ihabwa nyirayo binyuze mu yahe mayira ni ukuvuga ngo porosedire za cyamunara yego iyo ugiye kugurisha umutungo runaka hakaba harimo amakimbirane runaka cyangwa biri no mu manza icyo gihe hari ibirego byihutirwa nyir'umutungo atanga asaba ko cyamunara yahagarikwa kugira ngo bya bindi bibanze bikorwe iyo hatabayeho rero guhagarika iyo cyamunara icyo gihe byanga bikunda twe dukomeza porosedire kuko ntabwo nigeze mbona ngo wenda hatambamuriye cyamunara kubera ko umutungo irimo gukorerwaho ufite ibibazo ibi n'ibi ni ukuvuga ko ubu tuvugana umuryango wa rwigara uhagarariwe na madamu adeline mukangemanyi utigeze usaba urukiko guhagarika iyo cyamunara yasabwe na rdb monsieur venise karame cyamunara twarayihagaricyishije leta baguhaye kubera amanyanga baba bazi barimo cyamunara twarayihagarikishije baduha kuzabivuga tujya kubabwira tuti urubanza ruri mu kwa gatandatu ntabwo iyi cyamunara yemewe ubu ngubu rovenide mu gitondo niho twagombaga kujyayo ngo tubivugire mu rukiko ariko twagiye kubihagarikisha muri rdb nagende bamuhe icyemezo cyabyo ibyo ndimo bifitiye uburenganzira none bwana wisiye ibyo madamu akubwira ufite urupapuro ruriho itariki y'uyu munsi rwa rdb cyangwa se ni amategeko rdb yaguhaye kera hari ibyo ngira ngo musobanurire neza yego ni ukuvuga ngo iyo baguhaye pamiti duseri iyo baguhaye icyemezo cyo kugurisha ingwate gifite na identification ni ingwate y'iyi nguyu ni runaka ni ibi n'ibi ntubanga icyo cyemezo gikurwaho n'ibintu bitatu icya mbere kugira ngo cyamunara ihagarare ni igihe wa muntu ugurishiriza yishyuye umwenda abazwa normal niko bigenda icya kabiri ni igihe rdb yaguhaye kugurisha iyo ngwate ikwandikira ikakubwira iti iyo ngwate reka kuyigurisha icya gatatu ni igihe hari icyemezo cy'urukiko kivuze kiti iyi cyamunara yihagarike wenda utegereze urwo rubanza nk'uko bivugwa ni urugero muri ibyo byose rero kugeza ubu ngewe nta na kimwe muri izo mpapuro kimpagarika muri porosedire ya cyamunara ngewe nk'umuporofesiyoneri mbonye kimwe mu bintu bimbwira ngo igihe cyamunara ihagarike kuri uyu mutungo nayihagarika kuko nta zindi nyungu zihariye mba mbifitemo mba ndimo gukurikiza amategeko kugira ngo buri muntu nahagarariye atabera
hari kwishyura umwenda harimo gusabwa na rdb guhagarika icyo cyamunara uko abisabwe cyangwa se urukiko rukaba rwo rubisaba madamu arakubwira yuko urukiko ruzaterana mu kwa gatandatu birumvikana ko urupapuro utarubona ubu rdb arakubwira ko nayo yabisabwe kugira ngo ibihagarike bivuge yuko rdb ibizi urupapuro rugombe kuba ruhari nimba mukangemanye yarabisabye igisigaye ni umwenda ugomba kwishyurwa kandi umwenda ntiwakwishyurwa igihe cyose urukiko rutaragira icyo rwemeza wowe urumva uhagaze he hagati aho ngaho ugana wusiye kugeza ubu kugeza ubu kugeza ubu icyamunara dukora yego
icyamunara dukora kiba kiri muri sisiteme cyarahawe tayimurayini y'uko ibyamunara bigenda bikurikirana nk'uko nari bivuze mu kanya iyo cyamunara ubonye urupapuro ruturutse ku rukiko ruvuga ruti cyamunara buyihagaritse cyangwa ruvuye muri aradipi icyo gihe cyamunara ndayihagarika ariko nimba ntacyo mbona kuko n'urwo rubanza sindimo umuburanyi ngira ngo na adeline rwigara turi kumwe nawe arabizi ko nari umuburanyi nta n'urupapuro bamenyesheje ngewe icyo nagiye menyesha ni amatangazo mbonye urupapuro rwarutiye cyane narabuyihagaritse nayihagarika kuko twe dukurikiza amategeko madamu adeline rwigara ibyo uwisi yakubwira urumva bidafite ishingiro ibyo uwisi yambwira we ku giti cye bityo venise ntacyo ntabwo murenganya akurikiza ibyo bamubwiye koko ariko twahagarikishije iyo cyamunara turababwira tuti urubanza ruri mu kwa gatandatu batoke bati noneho urukiko ubwo ruzatanga icyo cyemezo ejo bundi rovenide ubu rovenide la semeni poroshene mu gitondo niho twakagombye kujya gusaba icyo cyemezo ariko rdb twarabiyimenyesheje irabizi byose bwana ndayobotse wumvise amagambo madamu rwigara akubwiye akubwira igihe yabimenyeshereje rdb ukorera yakohereje wumvise yuko ikibazo cy'iyo hoteli kikiri mu rukiko wivugiye mu kanya ko igihe urukiko rutaraguha uburenganzira bwo kugurisha cyangwa kutagurisha ntacyo ukora magingo aya hakorwa iki mbere y'uko turangiza kino kiganiro mbashimira kuba mwakijemo hakorwa iki igikorwa muri porosedire za cyamunara uko nakubwiye uburyo cyamunara ihagarikwamo ngewe ubu kugeza ubu ngubu nta rupapuro na rumwe yaba urw'urukiko yaba urwa rdb rumbwira ngo rutesheje agaciro icyemezo cyo kugurisha ingwate wahawe ibi turimo kuvuga na derine avuga ngeri mu magambo ntaho mbizi kuko nta nyandiko nigeze mbona ari aho ntabwo nakabaye mbizi barabinyandikiye cyangwa barabimaye ngo mbe ndimo gutanga itangazo rya cyamunara ya gatatu ni ukuvuga ngo rero ahubwo aderine inama namugira haje icyo cyemezo akakimenyesha biroroshye cyane icyo gihe ndayihagarika ikindi kiyongereyeho kandi nta n'ubwo mwari mwambajije ngo urukiko rufashe icyemezo umutungo waramaze kugurishwa icyo gihe urukiko rufata icyemezo cyo gusesa cyamunara iyo rubonye cyamunara itarakurikije amategeko cyangwa cyamunara yabaye ku mitungo itagombaga kugurishwa icyemezo gitesha agaciro cyamunara urukiko ruragifata iyo babona ko umutungo wagurishijwe utagombaga kugurishwa icyo gihe uwaguze asubizwa amafaranga ye na nyiri umutungo akagumana amafaranga yabo nta mpungenge ziba zirimo muri egisiperiyance mfite ntabwo uguze mu cyamunara akaba impamvu y'uko umutungo uregerwa urukiko hanyuma nyiri umutungo agatsinda uwaguze asubizwa amafaranga ye n'undi agasubirana umutungo we madamu rwigara hari icyo mwongeraho ku byo ndayobotse avuze icyo nongeraho ni uko izo nkiko bavuga zo zaduhaye gahunda yo mu kwa gatandatu hagati aho turababwira tuti nimutegereze kuko ibintu biri mu biri mu manza ibintu biri muri porosedire ntabwo mushobora guteza cyamunara kandi urubanza rutaraba twagiye rero kubivuga muri aradibi uyu nguyu ni bagende none se tuzajya ku cya kane tuzajya ku cya karadibi tuzajya ku cya inkiko byose ko ari ibyabo gusa ndagira ngo mbihanize mbihanize ntihagire ungarukira ku rugo bategereze urubanza n'uyu muwisiye ndabimubwiye kuri radiyo nibategereze urukiko nibe kongera kuntesha umutwe ikindi nongeraho igihe cyo kwibuka abacu bakorewe jenoside nicyo gihe cyo kuza gutesha abacitse ku icumu umutwe ubwo rero niba bararebye bagasanga igihe cyo kwibuka aricyo gihe cyo kuza gusaza abacitse ku icumu bajye bagitangaza kuko niwo murimo bashinzwe nongeye nshimire metero ndayobotse sirashi ushinzwe kugurisha imitungo nawe ngo ushimire madamu adeline rwigara kuba wahaye kano kanya ijwi ry'amerika komera namwe ndabashimiye imana ibaha umugisha murakoze